mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane ndamutse n'abateze amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri afurika abaroberi bo mu ntara ya tigre ejo ku munsi w'imana barongeye kwigarurira igisagara ca lalibera kiri mu buraruko bwa etiyopiya ahasanzwe hari n'ikigo ndangakaranga ca unesco ibi vyavuzwe n'abanyagihugu baho inyuma y'iminsi cumi n'umwe abasirikare ba etiyopiya barongeye kucigarurira uburongozi bw'abaroberi ba tplf bwavuze ko bagavye ibitero mu bisagara biri kwibarabara rifatanya gashena hamwe na lalibera ku muhingamo w'ejo ku munsi w'imana nyene umuhari tplf wavuze kandi ko inyuma yo gusambura no gushwiragiza umwansi yari mu micungararo ya gashena baciye bongera bafata ikibuga c'indege ca Lalibela hamwe n'igisagara leta ntaco iravuga kuri ivyo vyatangajwe na TPLF itumatumanako ryaraciwe mu bice biberamwo intambara kandi n'abamesha makuru ntibemerewe kuhashika ibice bituma bigora kwemera ibivuzwe n'uruhande uru canke urundi ariko mu butumwa bwa Twitter bwashikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro by'umushikiranganje wa mbere Abi Ahmed byavuze ko yasubiye ku rugamba kandi ku inteko yararongoye zongeye gufata ibindi bice mu ntara za Afar hamwe na Amhara ibi bice birimwo ibisagara vya Arjo Fokisa hamwe na Borene abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa afurika basabye ubutegetsi bwa gisirikare muri mari kugumiza amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa kabiri nk'uko byari byarumvikanywe ko ubwa mbere ibi byavuye mu nama yahuje abo bategetsi b'ibihugu bihurikiye muri cdao yabereye muri nigeria ejo ku munsi w'imana bagabisha ko mu gihe mari itokwemera gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi ibindi bihano ruhasha bizokurikira abari ku isonga muri leta ya mari baremeye mu gatondo ka kare k'ejo ku munsi w'imana ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariho bazoha iryo shirahamwe sedao ikirangaminsi c'amatora nyezina ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika sedao ryarahagaritse mari muri uwo muryango inyuma ya kudeta zakozwe zibiri zikorwa n'abasirikare imwe mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri iyindi mu kwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na rimwe sedeyawo yaciye ifatira ibihano abategetsi bafise uruhara mu gutevya ayo matora sedeyawo yemeje kandi kugumizaho ibihano byafatiwe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri gineya ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icenda iryo shirahamwe risaba abategetsi b'ico gihugu gushira kirangamisi kizosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile tukiri muri afurika kandi ibiro by'ishirahamwe mpuzamakunguni vyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu biranebagura abategetsi ba libiya kubona barerukanye n'inguvu abarondera abarondera ubuhungiro hamwe n'abimukira bari muri libiya unigabisha ko bashobora guhura n'ibibazo byinshi basubijwe mu bihugu byabo bahunze bariko barahigwa buhongo imigwi ibiri minini yirukanywe muri libiya mu kwezi guheze igizwe ahanini n'abenegihugu bamuka muri sudani abagenderezi ba oni nabo bakavuga ko benshi birukanywe bakuwe mu bigo bari bafungiwemwo bya ganfuda na al kufra ivyo bigo uko ari bibiri bigenzurwa n'igisata c'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kigwanya abinjira mu gihugu batubahirije amategeko abo bagenderezi bavuga ko abo banyesudani batwawe n'imodokari bacishijwe mu bugaragwa bwa sahara bashikanwa ku rubibe na sudani baca batabwayo muyavugwa mu makungu ibi abantu batari bake barahitanywe n'igihuhuzi caciye hano muri leta zumwe za Amerika mu mareta atandukanye mu mumanuko bw'iki gihugu ico gihuhusi carasenyuye inyubakwa zitari nke mu bice by'ubumanuko bwa leta zumwe za Amerika buramatari wa leta ya Kentucky imwe mu mareta yasinzikaye kuruta izindi yavuze ko muri iyo leta abapfuye bashika niburiburi mirongo umunani uwo buramatari yabwiye abamenyeshamakuru ko ico gihuhuzi co ku munsi wa gatanu ariko arico ca mbere cononye vyinshi mu mateka ya Kentucky igihuhusi co ku munsi wa gatanu caciye mu mareta atanu Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri hamwe na Tennessee mu burayi mugwi w'ibihugu bindwi bigize umugwi G7 ejo ku munsi w'Imana byaragabishije uburusiya bibusaba guhagarika kurundaniriza abasirikare bavyo ku rubibe na Ukraine abashikiranganje b'imigenderanire ba G7 bakoraniye i Liverpool mu Bwongereza bavuze ko bunze urunani mu kwamirira kure ingendo y'uburusiya yo kurundanya abasirikare ku rubibe na Ukraine biyamiriza kandi amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'uburusiya abadiplomate baserukira leta zumwe za Amerika Canada ubufaransa ubudagi ubwongereza ubutaliyano hamwe n'ubuyapani bahanura uburusiya gukurikiza amayira ya kidiplomasiya mu gukemura ibibazo hamwe no gukurikiza ibyo bwiyemeje
Alize Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nongere ndabashimire ko mbandanye kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri cano makuru major rugenerwa joseph umusirikare wa repubulika ya demokarasi ya kongo yishwe bunyamaswa ku munsi wa kane n'abamuturiye bakamurya bimwe mu bihimba vy'umubiri wiwe yaraye ashingurwanye iteka i bukavu ubwoko bw'abanyamurenge nyakwigendera yarimwo burafise ico busaba onu bintu keita rero ubundi yaravuze muri conseil de sécurité des nations unies reyerema bamaze kubimenya kuko hariho ubwoko bukurikiranwe kwicwa no kurandurwa muri kongo bafite abasirikari ibihumbi cumi na bitanu hano muri kongo none se ko babizi ivyo bihumbi cumi na bitanu vyaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano uyu ni jean scoye muhamiriza atwara ihuriro shikana ry'abanyamurenge ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika major rugenerwa joseph umusirikare wa repubulika ya demokarasi ya kongo yishwe bunyamaswa mu mpera z'indwi twaraye dusozereye n'abamuturiye mu nyuma bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe yaraye ashingurwanye iteka mu mihango yo kumusezera yabereye mu gisagara ca bukavu aho mu bwoko bwiwe bw'abanyamurenge basavye onu guhagurukira ikibazo c'itotezwa n'ubwicanyi bemeza ko babandanya gukorerwa umenyesha amakuru wacu temistokle mutijima yakurikiranye yakurikiranye uwo muhango aratugezaho ibindi kuri no nkuru
aho hari ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa majoro rugenerwa kaminzobe joseph wagezwaga ku rusengero rwa source disari mu mujyi wa bukavu ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi ryaho i bukavu abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura kugeza ubwo bamwe bakurikirana iyo muhango mu mbuga y'urusengero ni umuhango witabiriwe ahanini n'abo mu bwoko yavukagamo bw'abanyamurenge ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo bwari buhagarariwe na General Major Yav Avurungor Robert ukuriye ingabo mu ntara za Kivu y'Epfo na Maniema wihanganishije umuryango wa Nyakwigendera.
Jamaa ile irapote, inapoteza
umuryango ubuza umuntu ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuza umuntu kubona mugenzi wacu majoro kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa uyu munsi akaba atuvuyemo twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywemo buteye agahinda buri wese nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi nanihanganishije igisirikare cya kongo nibyo murakoze Voilà, merci.
majoro rugenerwa joseph yari asanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya fizi ho mu ntara ya kivu y'epfo akarere karimo intambara n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yishwe ku wa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore z'abo mu bwoko bw'ababembe nyuma umurambo we zirawutwika zirya na bimwe mu bice by'umubiri we bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambilanse yarimo hamwe na bagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa bukavu ibyo byabereye ahitwa ruweba muri segiteri ya tanganyika ho muri teritwari ya fizi isaa saba z'amanywa ku bw'inshuti n'abavandimwe ba nyakwigendera iyicwa rye si urugomo rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge bwana jean scoyi muhamiriza ni umwe muri abo by'umwihariko akaba anakuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge bo mu mujyi wa bukavu murweba ni na kavire k'ababembe kari ku abord lake tanganyika ni ahantu muri vire haba hariho inzego zose z'umutekano wa leta haba hariho chef remere wa vire hariho inzego za polisi hariho inzego za gisirikari nta muntu n'umwe washoboye kumutabara izo rero twabyakiriye nabi cyane uwo nguwo yapfuye kuko undi munyamurenge wese yopfa ntabwo yapfuye kuko ari majoro joseph kaminzobe yapfuye kuko naje nopfa kuko n'undi wese dongo urumva ni urupfu rukurikiye umunyamurenge ni jenoside ikurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya baturwanya batwica babivuga ku bandi nabo urupfu rwa majoro rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane ka bagenzi be bahuje umwuga by'umwihariko abo bari basangiye urugendo bwana muhamiriza ukuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora ntukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasira abo muri ubwo bwoko leta ya kongo iracecetse ibihugu by'ababanyi biracecetse kominote interinasiyonari iracecetse n'iyo ivuze ibivuga bigura intege ntibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriya nani bintu keita ejo bundi yaravuze muri conseil de sécurité des nations unies avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho nettoyage ethnique hariho ubwoko bukurikiranywe kwicwa no kurandurwa muri kongo majoro rugenerwa kaminzobe w'imyaka mirongo ine n'itandatu yishwe yari amaze imyaka irenga makumyabiri mu gisirikare cya kongo frdc temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo temitoke mutijima urakenuye duce tubandaniriza mu gihugu c'u Burundi kirahira kikarengwa ko kitazokwigera cemera ko intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazira muntu ihonyoza ikirenge muri ico gihugu umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro asigura ko iyo ntumwa yasubiriye umurwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza ku gihugu ciwe atakazi ifise kuko kubwiwe agateka kazina muntu gasigaye kifashe neza mu Burundi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yakuriye inkoni ku gishitsi ishami mpuzamakungu oni mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane i bujumbura bamwe mu baserukira ivyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa buraya na bagenzi we babajije aho uburundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse n'akarere bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya oni ijejwe kuraba ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi Le Burundi a, je pense, à une invitation ouverte pour tous les euh, rapporteurs et les...
ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijejwe agateka kazina muntu ya ONU canke ayandi mashami mpuzamakungu kugira ngo bemererwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga ariko ntibigeze bemererwa mu myaka iheze nta n'umwe mbere arahonyoza ikirenge ngaha kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushirwaho na ONU ko yoba azemererwa gukorana neza n'u Burundi agashika ngaha mugire ico mubivuze ko murakoze Je voudrais bien savoir votre réponse aussi.
mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu oni ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku burundi uwo mugwi wari urongowe n'umunyasenegal dudu diene leta y'u burundi ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire albert shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu Euh, Vous savez le contexte dans lequel euh, ce rapporteur euh, spécial a été approuvé. Donc, euh, ce contexte.
ati murazi kandi ntimwirengagize ingene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutse uzokwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizeho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afurika twari twamwiyamirije ni ukuri ntitumushaka na gato ariko tuguma tuvugana na ONU cyangwa abandi bose babyifuza ku byerekeye agateka kazina muntu biciye ndetse no mu gihugu cacu ujero agateka kazina muntu kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanire izoca ahandi atari kuri uwo muhinga nationaux. La coopération va continuer euh, à d'autres niveaux.
nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero anshene niko yagize atwara ishami ry'igiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo vyanakoreshejwe ndetse n'igisata ca leta zunze ubumwe za amerika kijejwe imigenderanire muri raporo iheruka kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa evariste ndayishimiye igiyeko ayo mabi atahagaze aha muri iri teka tugafatira ku biharo dufise aho abantu bashika amajana umunani bamaze kwicwa abashika mirongo umunani n'umunani nabo baranyuruzwa icyabuje amahoro Burundi ni ukudahana izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze guterwa na leta nshasha ya perezida Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ari iyo gushigikira Pierre Claver Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru tugushimire ijwi rya Amerika tuje tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda ahishyirahamwe Chorale do Kigali ritegekanya gutunganiriza abanyarwanda baba mu Rwanda n'ababa mu mahanga igiteramo ca Noheli kwa Munguza ku nshuro ya mbere abazoshaka kuraba ico giteramo batari muri Kigali Arena bazoshobora kuzokwishura imbere bakoresheje ubuhinga bwa none ubwo buhinga buzokoreshwa mu kwishura bwateguwe n'ikigo Huza Media gifatikanije na Chorale do Kigali umuyobozi umuyobozi w'ico kigo Victor Nkindi yabwiye Venuste Nshimiyimana gishasha mu mitegurire y'igiteramo ca Noel.
Iki cyombo iki gitaramo uh, nuko huza media igiye kwifashisha ikoranabuhanga ituma dushobora kwerekana amashusho ku banyarwanda batabashije kwitabira icyo gitaramo muri Kigali Arena cyane cyane abanyarwanda bari hanze muri diaspora ariko n'abanyarwanda bari uh, mu Rwanda kubera ko imyanya y'abashyitsi muri Kigali Arena ntihagije dufite ibyo twise social distancing ituma stade yose idashobora kuzura noneho twebwe tukaba dutanga iyo serivisi yuko umuntu ashobora kureba aya mashusho yicaye iwe mu rugo akoresheje televiziyo ye cyangwa se laptop n'abandi bakoresha za smartphone zabo kugira ngo barebe icyo gitaramo mu buryo bwa live none se ndamutse nishyuye ukanyohereza ako kanyanzira kugira ngo ngakandeho nshobore kuyireba ntabwo nshobora kugasangiza n'abandi tukayireba turi benshi ntabwo bishoboka kuko niyo umwihariko y'iyo koranabuhanga aho tuzabasha kubohereza ku bishyuye aho bakanda noneho aho ngaho aho bakanda ntabwo umuntu ashobora kuyisangiza abandi cyangwa se ntabwo ashobora kuyikoresha kabiri ni uburyo ki twabonye kugira ngo n'icyo gikorwa n'iyo umufatanyabikorwa kabarade kigali nabo babone inyungu kuko n'ubundi baba batakaje igice cya kabiri cy'inyungu bari bateganyirije kubera ko sitade idashobora kuzura kigali arena yakira abantu bagera ku bihumbi icumi wavugaga yuko izakira abagera ku bihumbi bine kubera ingamba zafashwe zo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko se abo ibihumbi bitandatu basigaye iryo koranabuhanga muteganya gukoresha muzumva bose rizabageraho
twiteguye kwakira abantu bagera no ku bihumbi icumi nabyo turabishobora ikoranabuhanga bwacu rishobora kwakira abantu bagera ku bihumbi cumi nta kibazo
tubwire ni huza media icyo kigo cyanyu mukoresha abantu bazobereye ku kihe kigero cy'ikoranabuhanga bazabafasha kugira ngo iyo gahunda itungane neza
media usanzwe ifite icyicaro mu rwanda kigali ariko tuba dufite ibihugu icumi byo muri afurika dukoreramo ni ukuvuga ko dukunze tuba dukoresheje abakozi b'abanyamahanga babizobereyemo ariko ubu ngubu mu rwanda twagiye twegera ibigo na za kaminuza zigisha abanyarwanda kugira ngo natwe tubone kubafasha muri za internship tukabakira tukabereka ibyo dukora nabo bakabimenya hari n'abandi bagiye babyiga hanze bakagaruka mu rwanda babizi abo ngabo nibo twifashisha ubu ngubu dufite ekipi y'abantu bagera ku icumi abo bose ni abantu bazobereye mu ikoranabuhanga bazategura iki gitaramo cya noheli abo bose ni urubyiruko ni abanyarwanda kandi ni abantu bakunda umurimo wabo itangazamakuru muri rusange ariko cyane cyane uburyo bwo gutunganya amashusho bavugaga yuko korado kigali ari umufatanyabikorwa izabyungukiramo iki izatwara ikihe gice cyayo azinjira yego n'ubundi amafaranga igice cyayo kizajya kijya kuri korado kigali kuko nabo bagamije kwinjiza amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kibone kwishyurwa n'abantu bo muri korali bagira barenga ijana nabo babone kwishyurwa niyo mpamvu uburyo twumvikanye na korali de kigali ku buryo ayo mafaranga nabo bazajya babona mu gice kitari ntoya kugira ngo iki gikorwa gitungane neza victor nkindi umuyobozi wa huza media utegura igitaramo cya noheli yafatanyije na korari do kigali ndagushimiye cyane kuba aka kanya buhaye ijwi rya amerika kanihifurije hakiri kare noheli nziza urakoze cyane minisitiri noheli nziza
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda yagezweho mu gisata ca sport yahereye mu burundi murwi wa new star waraye utsinzwe ku mpaga mu mahiganwa warimwo yo kurondera ibihugu bizitabira inkino za bal watsinzwe mu mpaga biturutse ko basanze abakinyi babo batandatu baranduye virusi ya corona ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi rirabandanya mu cicaro ca mbere n'ica kabiri izi nkuru zose tuzibaza desire hatungimana ari kigali mu rwanda abakinyi ba newstar kuri no w'imana niho bashika ibujumbura bavuye johannesburg batashe ihiganwa rya basketball bari bitabiriye ritarangiye biturutse ku mugara wa covid cumi n'icyenda mu bakinyi ba new star basanze hagwaye abakinyi batandatu bituma urukino rwa nyuma bari gukina na cape town tigers kugira haboneke umugwi wa gatatu uzitabira inkino za nyuma za bar inyuma yaho cobra sport yo muri sudani yo mu manuko na fervera dobeira yo muri mozambique zari zamaze kuronka itike zazo ntigwabaye rukiba mu gihe nusta yayiteze ko ruzokinwa ikindi gihe baje babona ikete riva mu ishyirahamwe rya basketball muri afurika ribamenyesha ko batsinzwe impaga iyo ngingo yaratangaje yongerera babaza cyane abakinyi n'abarongoye umugwi urongoye new star amenyesha ko bagiye kwegeranya ibikenewe byose kugira bitware ati ntibashobora kwemera kurengana ngo kuko ngo ntabwo byakabaye ku isi ko abantu bandura kovide hanyuma bagaterwa mpaga kandi hashobora kuboneka uwundi mwanya wo gukinira k'urwo rukino muri beach soka naho ihiganwa ryarabandanije mu gisagara cya bujumbura ku musenyi wa tanganyika mu cyicaro cya mbere mikimba yatsinze bibamba ibitsinda icyenda kuri bibiri nayo rezerite itsinda sagasab ibitsindo bitandatu kuri bibiri mu cyicaro cya kabiri hewa bola yatsinze tujeni ibitsindo cumi kuri bitandatu indundi nayo itsinda black mambas ibitsindo cumi na bibiri kuri bine juma musoma yahoze arongoye igisata ca beach soka mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi arashima ukuntu urwo rukino ruriko ruratera imbere akanashima abarongozi ukuntu bitanga urukino rwa beach soka rugeze ku ntambo imeze neza cyane cyane rwose ko urabye kuva igihe cyatanguriye gushika ubu tumaze gukina amahiganwa mpuzamakungu atatu kandi njyewe nishimira abatwara kuko abakuru b'imigwi baragerageza kugereza eforo pesoneri kugira ngo urukino rubandanye rukino ngaha mu gihugu muri volleyball naho kuri uno w'imana niho hatogwa umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe rya volleyball mu burundi komiseri mu gipolisi serge ntakavura niwe yatowe arashikiriza bimwe mu byo agiye gushimikira ko kugira urwo rukino rutera imbere hariho ikijyanye no kudeveropa volleyball ari interior dikeyi kubera yuko volleyball ubu yari bujumbura gusa ku ma province yashika cumi n'umunani ama province umunani yonyine yari afite ama association ni ku bijyanye no gutunganya ama competition ni ukuvuga nzobya ama competition dukoresheje ibintu bita ama ligue ligue interieur haba ama preselection abantu baza guhurira ko muri phase finale habanje kuba ama preselection à l'intérieur du pays turafise ikibazo c'aba entraîneur ikibazo c'abarbitre Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire Hatungimana cakorerwa mu gata na Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira yagezeho mu gisata ca sport mu Rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatanu habaye imikino ibiri kuri stade ubworoherane i musanze ikipe ya polisi fc yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya rutsiro fc yatsinze fabulous igitego kimwe ku busa kuri stade y'ingoma ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya mukura victory sport yatsinze espoir fc igitego kimwe ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi kuri stade y'igicumbi ikipe ya marine fc itsinda gicumbi fc igitego kimwe ku busa mu wundi mukino wabaye kuwa gatandatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya lyon sport yanganyije na gorira fc igitego kimwe kuri kimwe umutoza mushya wa gorira fc hamisi sogonya arasobanura ibanga yakoresheje ngo ikipe ye yishyuye igitego bari batsinzwe muri football moderne cyangwa se muri football en general katanga gusa ibitego bibitunga bivuye ku mpande ni gake cyane ubona ibitego bibitunzwe n'ibyo muri access central icyo nabaga nkeneye iki hari ikote ya iran iran ntabwo azi kwiruka ukurikije na n'imyaka ariko bababwiye ko duca ku ruhande nk'aho nashyize rutsire ku ruhande na n'uriya mwana wibura bazi kwiruka iyo niyo kosi nabahaye duce ku ruhande igitego kiraza kuboneka ku ruhande rwa rayon sport nubwo bakomeje gutakaza amanota umutoza wayo Marcel Romami yemeza ko ntarira arenga twese turacyari kuri kurse y'igikombe ntabwo turatakaza cyane ku buryo twavuga ko twacika intege cyangwa abafana bacu ni ibihe biba ku buryo buri muntu wese arabibona tuzakina na AS Kigali kuwa gatandatu le 18 kuko match ni match tuzayifata nk'uko twafashe match ya ya Gorilla yo mu kanya kuko tugomba gukina twabyitwaramo neza shampiyona y'ubu ngubu ntabwo yoroshye ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe mu mukino waratangiye saa sita n'igice nyuma y'uwo mukino nanone aho ngaho kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe mu wundi mukino waje ku cyumweru ikipe ya Etincelle FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Muganda i Rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa munani w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota cumi n'arindwi ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali ifite amanota cumi n'atandatu APR FC ni iya gatatu ifite amanota cumi n'atatu ku mwanya wa kane hari Police FC nayo ifite amanota cumi n'atatu Gasogi United ni iya gatanu ifite amanota cumi n'abiri Rayon Sport nayo ifite amanota cumi n'abiri Ikaza ari iya gatandatu Musanze FC ni iya karindwi n'amanota cumi na rimwe ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota icumi Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa cyenda n'amanota icyenda ikipe ya cumi ni Marine FC nayo ifite amanota icyenda Bugesera FC ni iya cumi na rimwe n'amanota umunani iya cumi na kabiri ni Gicumbi FC nayo ifite amanota umunani Rutsiro FC ifite amanota atandatu Ikaza ari iya cumi na gatatu ku mwanya wa cumi na kane hari Etoile de l'Est nayo ifite amanota atandatu ku mwanya wa cumi na gatanu hari Gorilla FC ifite amanota ane ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni Etincelle FC ifite amanota ane n'umwenda w'ibitego umunani tunyarukiye mu kirori cya volleyball mu mpera z'icyumweru gishize nibwo shampiyona y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yagombaga gutangira gusa ku munota wa nyuma iyi shampiyona ntabwo yabaye impamvu nyamukuru ni uko u rwanda rukiri mu bihano rwafatiwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi kubera amakosa y'uburiganya yabaye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ryabereye mu rwanda mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka icyo gihe ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abagore yakinishije abakinnyi bane b'abanyabrezili batari bafite ibyangombwa aya makosa ni nayo yatumye wari visi perezida w'ishyirahamwe rya volleyball mu rwanda jean dodier bagirishya akurikiranwa n'ubutabera akaba ari muri gereza nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufunga imyaka ibiri muri iki gihe volleyball yo mu rwanda yarakomanyirijwe ku buryo amarushanwa ashobora gukinwa arategurwa n'abantu ku giti cyabo nta kintu gifatika amakipe aharanira nyuma y'uko bigaragaye ko shampiyona ya volleyball itagishobotse kubera ibihano u rwanda rurimo mu mpera z'icyumweru gishize hateguwe irindi rushanwa mu rwego rwo kwikura mu bwigunge gusa icyagaragaye ni uko abakunzi b'uyu mukino bataryitabiriye nk'uko byari byitezwe bamwe muri bo batubwiye ko bakimara kumva ko shampiyona itakibaye bahise bacika intege bavuga ko ibyabaye ari nko kuba umuntu yarakwemereye ko azakugabira inka hanyuma ku munsi nyirizina ukabona nguyu aratungutse ashoreye imfizi y'ihene dari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jure diane ninahaze venuste nshimiyimana niwe yashize hamwe ano majwi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muraranirwa mu vyo murimo vyose naho butaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.